Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa caamsaa 11 bara 2017 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo caamsaa 3 bara 2009 keessummeessan keessanirraa ani namoo daandiiti.
galchuma sanagayaa ansooraa alakeetti oduu ardarsanitti himaa korii rakkoo somaalee irratti mari'at korii addunyaa leendenitti taa'uu jira qarqaarsallee biyyisuun gaafachuu jiran mataa oduu keessaa tokko.
paartiilee taayitaa mootummaa harkaa qabuuf paartiilee biyyoolessaa kabiroo gidduutti walitti dubbannaa geggeessamuuf koreen qindeessa jandaalee fi sabaahimaa akkasuma koominikeeshinii hojii jalqabee jiradha gabaasaan keenya finfinneerraa kun oduu keessatti kan dhiyeessinu jaarmiyaa waldaa ogeessota oromoo addunyaa jedhame xumura torban kanaarra walgahii hundeessama isaa geggeeffachuuf qophaa'aa jira oduudha boodatti deebina waggoota kudha saddeet duraa sababa Sababaa hanqina lafaatiif akkasuma immoo sababaa caamaa yookaan hongeetiin lammiiwwan Oromoo harargee bahaaf lixaarraa godaansisaman keessaa hagi tokko ammayyuu rakkoon keenya furmaatan argannee jedhu kana laalchisee qophii addaa qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara soorataa deebinu.
Kor guddaa tokkotti rakkoo Somaalee irratti mari'achuuf Leendenitti taa'uu jirti. Gaafatamaan guddaa tokkummaa mootummoota horii Somaaleen qarqaaran doolara biliyoona dhibba sagalii gaafachuuf jira. Bulchootii addunyaa rakkoo Somaalee irratti mari'achuuf Leenden dhufanillee akka biyyi tun rakkoo gara hin qabnetti hin deemne wal dubbachuu jiran falalleetti barbaaduu jiran. Somaaleen ammaan tana badiif jireenya jidduu jirti. Horii kunilleen Somaalee balaa keessa baasuu malee jedhe itti gaafatamaan kunneen Antooniyoo Guterres. Pireezidaantiin Somaalee Mohaammed Abdullaa Mohaammed ammoo biyyittii isaa siyaasa qofaa miti jireennalleen yayyaa bargattee miila lafa gad dhaabachuu jirti jedheetiin kor kan irratti dubbate rakkoon Somaalee gugurdoon takka nagaa dhabiitii hojii dhabiitii hiyyumaa fi rakkoolee waraana fa'aa habiitan oolmaaf bultii dhoorte bulchootii tunillee tan irratti mari'atan Somaaleen biyyi waraanii oolmaaf bultii dhoowwe jireenni isiilleen itti hammaate waraanii Afrikaalleen biyyitan waan hedduu dheeguu jira horii addunyaa kunilleen rakkoo tana fala tokko irra ga'uu danda'a jedhan eegan. Paartiin biyyi bulchituu fi paartileen mormituu akka egerii waliin hojjechuu danda'an ajandaa qabaachuu irratti mari'achuu jiran waan egerii irratti mari'atan irratti koree tokko yayyabanii hojii jalqabsiisuuf deeman. Koreen tuni koree ajandaa walitti qabduu fi koree miidiyaatiif qunnamtii jedhan. Koreen tuni yooyyuu warri wal mari'atu kana kunni ajandaa isaanii irratti waliigale waan hojii isaanii jabeessite hojjette. Ajandaan paartileen mormituu dhiyeeffatanii jedhan keessa tokko jarii maqaa siyaasaatii fi yaaduun mataa isaaniitiin hidhame hiikame seerii jarbiyyi nagaa dhowwuun eegan jedhanilleen wayyaa'uu malanii jedha. Tan irratti Iskindir Firew pirezidaantii Mayaad dubbise namo.
Kataayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadegiif paartiilee biyyoolessaa gidduutti walitti dubbannaan geggeessamu kan ittiin qajeelfamu galmee sirnaa yookaan moodaalitii irratti waliigalteerra waan gaameef amma xiyyeeffannaan gara ajandaaleetti deebi'ee jira. ihaadegiif mormitoonni isaa ajandaalee kam kam irratti akka walitti dubbannaan geggeeffamu ammayyuu hin murteeffamne paartiilee gamlameenii ajandaalee akka irratti dubbatamu fedhan koree qindeessa ajandaalee ka miidiyaaf koominikeeshinii jedhamutti galfataa jiran ka koree sana hoogganan durataa gamtaa dimookiraasummaa itiyoophiyaa yookaan immoo ede obbo gabruu barheeti. bakka bu'aan ihaadegiif paarlaamaa keessatti ministeerri itti waamamaan mootummaa obbo Asmallaash Waldasillaasee akkasumas immoo itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii Iraappaa obbo Malaakuu Massale miseensota koree kanaati. Koreen kun ajendaalee ihaadeg irraa dabalee paartiilee walitti dubbachuuf jiran irraa itti dhiyaate har'a ilaaluu jalqabuu isaati kan inni beeksise ajendaalee kana paartiileen mata mataatti dhiyeeffachuus kanneen gamtaan dhiyeeffatanis ni jiru ittaanaa pirezidaantiin dhaabbata tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa kan mee'iyaad jechuudha obbo Mulgeetaa Abbabee waa'ee kanaa innaa ibsan fakkeenyaaf paartiileen shan ajendaalee wal fakkaatoo mata mataatti dhiyeessachuu isaanii dubbatanii jiru.
አምስቱ ፓርቲዎች አንድ ላይ አጀንዳውን አንድ ላይ ነው ያዘጋጀነው። ሲቀርብ ግን የጊዜ ሁኔታ ስለሆነ ሁሉም በየ- በተናጠል ነው እንዲቀርብ ያደረገው አጀንዳው አንድ አይነት paartileen shanan tokko taanee ajandaa sana walumaan kan qopheessine gaafa dhiyaatu garuu dhimmi isaa waan yeroo sababaa ta'eef hunduu adda addaanidha akka dhiyaatu kan godhe ajandaan isaa tokkodha gaafa dhiyaatu garuu adda addaan dhiyaate xalayaa tokkoon dhiyeessuun ni danda'ama ture garuu yoo gamtaadhaan dhiyeessina jenne chaappaa garee hundaatu irra jiraata dhuunfaanis yoo ta'e akkasuma chaappaa mata mataa innaa qabaatu ajandaansaa garuu ammas tokko ta'a. Walumaa galatti ajandaansaa kudha shanidha. Kanneen wal fakkaatan walitti fiduudhaan pirezidantoonni garee shananuu bakka argamanitti dudubbachuudhaan ture kan qopheessine. Egaa qobaatti ennaa galchuu barbaadan kanatu hafa jedhanii yoo dabalachuu baatan malee hundumtuu tokkodha.
Ajandaalee paartiileen dhiyeessan keessaa hidhamtoonni siyaasaaf kan yaada sammuu akka hiikamanii fi seerri farra shororkeessummaa akka fooyyessamu kanneen gaafatan jiraachuu obbo Mulgeetaa Abbabee gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Paartiilee shananiin kanneen dhiyaatan ajandaaleen kudha shaniif ajandaaleen Ihaadegiif paartiilee kabiroon dhiyaatan martinuu si'achi koree qindeessa ajandaalee kan miidiyaaf koominikeeshiniin ilaalamanii kanneen walitti dubbannaaf dhiyaatan keessaa filatamu jedhan obbo Mulgeetaan ajandaaleen koree kanaan filatamanii qindeessaman torban dhufu walgayii paartiilee maraa irratti dhiyaatu ajandaaleen kam akka filatamanis yeroo sana beekama walitti dubbannaan paartiilee kan jalqabamus sanaa booda ta'uun ibsamee jira jedha gabaasaan keenya iskindir firoo.
tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp akka oduu ammaan tan argachuu jirrutti iji hedduun durattuyyuu daayirektar FBI kakaalee hujii irra buusu kan gursuu fedhe tiraamp daayirektari kunin obaamaan dhossaan odeeffannoo tiraamp hin waraabnee jedhee eegii dubbateen dubatti gara itti hammaatee jechuun dubbachuu jira ammaan tana daayirektara bakka bu'aa FBI hojjet- hujiitti jalqabe har'aalee koongireesii ameerikaatti waan jira himuutu jira pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraampii fi ministeerii haajaa alaa ameerikaa raashiyaa sargee laavrov kalee ameerikaatti wal dhufanii wal dubbatanii akka akka oduumaan pirezidaantii raashiyaa jedhutti jarri kun waan hedduu irratti wal dubbate ministeeriittis waraana ameerikaa jeems maatis ameerikaan tarkii hinuum qarqaarti naatoollee hinuum qarqaarti jechuun waada galeef oduun maaf qabtanuun.
kadhagaa jirtan as waashingten diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. waggoota kudha saddeet dura sababa hanqina lafaaf hongee yookaan caamaatiin kan ka'e godina harargee bahaaf dhiyaarraa godaanuuf kanneen dirqaman keessaa hagi tokko rakkoon lafaa iyyataa turre ammayyuu furmaataan arganne jedhu dhiyeenya godinaa la'ubbaa randeebiyaa dhiyeenya godinaa illoo abbaa bor aanaa dambiirraa miilaan deemanii imaltu guyyaa xiqqoo booda magaalaa jimmaa kanneen dhaqqaban isaan kana keessaati waggoota torbaaf iyyannee kan rakkoo keenyaaf furmaata kennu waan dhibeef miillaan finfinnee deemne mootummaa naannoo oromiyaatti iyyachuudhaaf manaa baanee jedhu namoonni kun illubaaboor aanaa dambiirraa kaanii amma magaalaa jimmaatti kan isaan jiran gara guyyoota afurii ta'aniiru magaalaa sana keessa kanneen keessaa yaaddoo nageenyaa qaburraa akka maqaan hin ibsamne kan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibse namni tokko akkana jechuudhaan seenaa isaanii dubbata jaalanneetu haasofsiise.
godina harargee bahaa arargee lixaa lafaatu hongeedhaa fi hanqina lafaa baay'ina rakkina ummataarra rakkoo lafaatiif biyyaa baane achi godina baalee aanaa dalloo mannaa dhayne Ofuma keessanii immoo mootummaa isin geessu.
dur isiif dhaynee nama kuma sagaltamaa dhaqe bara san Bara kamigaa kun?
sagaltamii tokkorraa kaasee hanga sagaltamii afuritti lafichi dalloo mannaa sun xiqqishoo gammoojjiidha bishaan hin qabu gaafa jineejjiin isaa doora jiru achii fuudhee jineejjiin isaa iddoo godinuma baalee keessa naannoo shanakka jedhamtu nu qubsiise. Lafichi shanakka sun kan irra dhayne suni lafichi kanuma bareedaati qilleensi gubbaa irratti wallee laficha kana qamadii yoo irra qonne qamadii hogguu bilchaate qamadii kana qorrii halkan meedanuu kana gubee firii isaa kan hogguu afuufte laal harka keessa irratti hin dhaabbatu qilleensuma haasee afuufte wajjin kutase harka achii kaanee hanga oromiyaatti jennee biiroo oromiyaallee qamadii san geessine nama kuma lama abbaa warraa jechuudha. achirraa nu fuudhanii godina wallaggaa lixaa nu geessan gimbii Tol.
gimbii san maarichee naannoo jaamtuu araddaa maarichee tajaan dhabtuu qubanne kun amma bara kuma lamaa fi tokkorraa kaane baatii kudha tokko si teenye jechuun walumaa galattu namni jalqaba baaleedha nama kuma sagaltama ummanni kun gaa achi irraa ka'ee biyyatti irraa deebi'ee kun laficha si ta'ee fi achirra qubate jechuudha Isiniin gara gimbiitti kan fide ofii keessa moo mootummaa.
mootummaatu achirraa nu geejjibee gimbii nu geejjibe achi kaanee bakka gimbii lafichis nuu ta'uu didee wallagguma aanuma haaruu naannoo jaamtu qubate harargee addaan qoodanii araddaa lama turtee araddaa san bakka lamatti addaan fuudhanii qabalee bakka ilubbaa booraa keessa aanaa dambii ganda cirracha jaamu hundoojoo daamu qubate nam lafichi nuu kanname duraan bareedduudha oromiyaan kaartaa kaasee biraa deeme fuudhee aanaan achii sun sabaa fi sablammiin hedduu jira laalachi aanaan achii gurgurate lafa san bakka abbaa qabeenyaatti nu harargee kan akka lammii lammaffaan laalamne fuudhanii lafa tana sararanii hin fudhannuu jedhanii namni guyyaa san lafa bishaanii kan hin fudhannuu jee Eessa gaa kun?
dambii jechuu lafti bishaan kun jilbatti boo jilba keetitti Caffeedha jechuudha.
caffee lafa kana bakka hin fudhannuu jee qonnaan bulaan didee innaan isaan san fuudhaniiti uleedhaan poolisiidhaan dabaddabanii tumanii kachirraa tumamee dhiiga tufeefaa jira laa Yoom gaa kun?
baruma kuma lamaa fi lama laal hara sadaffaatti Waggaa torbaa dura jechuu.
Ee, rakkoon beektaa wal qabatee jiraas deemaa jira. Nuti immoo warri lafa hin fudhatin guyyaa qantiraa qarshi kudhaniin oolla. Amata torban kana osuma ijannoo osuma ijannooti.
Akkamittiin godina iluu abbaa bor dhaqxan?
Godini ilubbaa booraa mootummaatu gimbii irraa as nuti heemma. Nuti warri lafa caffee fudhatee uleedhaan dabaaddamamne kuun tumamee kuun hospitaala deemee manni barumsaa hin jiru bishaan gahaan hin jiru suma olii gayyaanu lafa tana qotaadhaa laalaadhaan hujan bakka dambitti namni dubartii takka fuudhee osoo wajjin hin rafne hidhaltii hin dhaltuun beekani laficha kana qotaa laalaan hunje eshi jennee itti gallee harargee ni beeyta akka akkaataa isiin harkaan itti qottu nuti marashaa keenya tolfannee dongoraa kan jedhamu jechuu lafa tana garagalchine jechuu harkaan wal ijaaramne jechuu amata tokko.
Sangaan qabdan.
sangaan qabnu waa tokko hin qabnu kan harkaan garagalchinee bishingaa gubbaarra facaafne boobee jechuu boobeen sun amata tokkichaa san qarxaa gubbattiin hidhale amata kaan boobeen sun laftee achumaanii diimattee lafa nuti buqqaafne kun gattaa'ee wal qixxaatee bishaan gubbabbee jechuu lafti tortoree jechuu san booda gaamma kaanee mootummatti aanatti iyyanne iyyadhaa jee godina dha'i godininis aanaatu akkana isin godhe iyyadhaa jee godina irraa kaanee ammas oromiyaa yaane oromiyaanis godinni ka aanaan itti isinin mallatteessee isinin kanneen waraqaa akkamii fiduu dandeessanii jee ijoolleen namni lama ta deemtee nu iyyattu halkanii guyyaa osoo barbaadamuu jechuu lubbuusaa faxinoon itti sodaachiftee lubbuusaa sodaatee halkanii guyyaa mana barbaadanii midhaan sun sababa saniitiin manaa bee waggaa torban kan osoo osoo iyyannuuti nama meeqaatu lubbuun namaa bahe jechuu Amma gaa sana booda godaanuun keessan gara jimmaatti.
Kara jimmaa wanni godaanneef nuti aanaa dambii jechuun xarafa xarafa aanaa dhidheessa abbaan qabeenyaa katti siitee kan silaa godhatti hin jiru nuti bakka ibso daanneetuma karatti baanu dhabnee bulchiinsi aanaa dhidheessaatiif namaa hin hirrifatu namaan na'u goggogaadha jechuun waa takka bakka ibso daannee kaanee aanaan dhidheessaatiif aanaan dambii tokkuma garagara jaama malee godina buunnoo baddallee jaama amma jimma keessa irra har'a wajjin guyyaaf rafaa jechuudha godinni jimma uummanni tokko tokko namaaf rifataa bokkaan halkan tokko ispaaltii irratti ijoollee itti bule amma halkan tokko fuudhaniiti naannoo addaraasha isaanii utuu kan manan banin addaraasha isaan walgahii keessatti hanka godina jimma gibbii jechuu gibbii keessa bulan achi bokkaan itti bule amma achi kaaneeti osoo karaa addis ababaa deemaa jiru eega gibbii jedhee aanne nu qabanii addaraasha jarri namni fayyaa hin qabne keessa wallaanamu tokko keessa naannoo gibbii sanii nu naqanii aluma bullaa waliigala namni suni kuma lamaa fi dhibba afurii fi saddeet.
Abbaa warraa moo namni?
Bakka walitti qabatta qaala.
Gaaffiif deebii kana kibxata kaleessaan gaggeesse waan haaraan jira yoo ta'e har'a iyyaafadhe bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi godina Boonnoo Baddalleerraa aangawoonni gara magaalaa Jimmaa dhufuudhaan jarreen magaalaa Jimmaa keessa jiran kan haasofsiisuu isaanii natti himan. Aangawaan Oromiyaarraa dhufan obbo Sulxaan ammaan dura rakkoo kanan dhageenye amma garuu iddoo duraatti deebitanii fala barbaannaa jechuu isaanii godaantota keessaa naa ibsanii jiru. Garee jimmatti argamuun jarreen haasofsiise kana keessaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Bunnoo Baddallee obbo Moosisaa Bulchaa haasofsiiseen ture.
Lafa qubanni irratti hojjennee jiraannu barbaannaa kan jiru gaaffii isaanii. Lafa keenya qonnaa borqaa'e waan ta'eef oomisha kennuu dide waan ta'eef iddoo oomisha baasutti nu geessaa gaaffiin isaanii. Kanaaf karaa deebiin itti kennamuu fi danda'u falli dhaamaa kan jiru.
Egaa isaan amma gara godina Bunnoo Beddalleetti ega dhufanii waggaa torba ta'ee jedhu namni beela'ee nu harkatti dhumaa jira jedhu lafti yoo qonnee al tokkitti duwwaa nu baasee isa booda lafa caffeedha lafa bishaaniin guutamedha. Kanaaf waggootii dheeraaf Oromiyaatti iyyannee dadhabnaan lafoo iddoo sanaa kaanee jimma dhufnee Finfinnee deemuuf itoo nu dhawwanii jedhu attamitti waggaa torba deebiin tokko dhiba.
waggaa torba saddeeti kana keessa hubannoo isaan qabu.
Yoom dhufan isaan gara godina Bunnoo Beddalleetti?
Godina Luwa Abbaa Boordirooti Bunnoo Beddallee kan jedhu hundaa walamaaf lama dhufne jedhu walamaaf lama dura dhufanii lafti isaanii kennamee fi suni markoo kan markaatti kana qaba. Baroota sadan arfan tokkoof oomisha akka kenne jarri safaan isaaniitiin dubbatu gargaarsa jalaas ba'anii mirkanaa'anii booddee lafichi deebi'ee oomisha kennee dhigaanii yeroo yeroodhaa oomishi kan nasee waan irra isaa deemeetti baranaa oomishuu hin dandeenyu kanaa balaa beelaatti dhufuu dandeenyu waan ta'eef lafti nuuf kennamtuu gaaffii jedhu gargaarsa wadaana.
Egaa waggaa sadii yookiin afur oomisha ega kennee as amma waggaa sadii jechuudha. Egaa qonnaan bultoota hin qotan hin baafatan taanaan gargaarsa jalaa ba'aniiru jettani. Kanaaf waajirri keessan kana dura iyyata isaan galfatan hin qabu.
kan isaan jennee turre jedhan dura lubbaa boor duraatti kan buunoo beddellee yeroo gabaabaadha sababa kanaan iddoo kana tures ture kanaaf waa'ee nama du'aatiitti wajjin wal qabate sababa beelaatiin namni du'eera kan jedhu gabaasaan qabnumii namni immoo dhalootumaan uumama waan ta'eef du'uun isaa nafu jara caalaa kan rakkates jira waan ta'eef jara rakkoo keessaa baasaa turre jedhanii ammoo kanaaf hojjechuudhaan hiiknatu jennuuti amma kan isaanii ofiin ba'anii deeman jechuudha.
Beelli yeroo akkana maallaanne. Beekamaadha. Lammaffaa dubbii immoo gamnaaniif lafa ammanaa deemu malee jechuun sanarra hamaa jira jettanii murteessuu hin dandeessu.
Eegaa murteessineetu jararra baay'ee rakkoo hammaataa keessa kan turan qonnaan bultoota dhibba lama afurtamii lamatti ture.
Rakkina maalirraa madde?
Lafuma kaa rakkoo dhabiinsa lafarraa kan kaa'anii kan qubatanii turan iyyuu jara biraa rakkataa turanii gargaaramaa turanii gargaarsa jalaa bahuu waan qabaniif jara kaasaa turree deengadda gaafa qidaameeti kan finne jarayyuu.
Warruma harargee dhufeerraati.
Kanatu ture amman beekutti.
Har'oo gaafa haasofsiistan iddooma duriitti deebi'aadha furmaanni dhiyeessitanii. Hundumaafuu deebii keessan immoo bornuu laattuudha. Akkamittiin lafti sun rakkina qaba taanaan achitti deebi'aa jedhamaree.
Namni manatti deebi'uun dhamataa namni bakkeetti karaarra jiraachuu hin qabu.
Jireenyi lamaanuu isaaniif tokkodha.
Tokkon ta'u malee jaallanne tokkon ta'u.
Maa'inni isaaniif adda addummaansa.
Kun hiikaa namni biraatti kennuudha malee mana ofii keessa jiraatanii rakkoo himachuunii fi bakkee karaarra deemuun garaagartummaa guddaa qaba. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis manatti deebi'anii raashinii ta'es raashiniin kennamuufii qaba malee.
Gargaarsi irraa dhaabateeraa jettaniim sila.
Fichi yoo gargaaramuu qabaatanii fi akka mootummaattis manatti kan gargaaramuu qaban malee bakkeetti katamaa keessatti waan hin taaneef manatti deebi'uu qabuudhaan bataa irra. Kanaaf asirra geenye irra jaalladha.
Isaaniif waggaa torba guutuu iyyataa jaa turaniif namni jibbaa tasa dhumaa gaafa godhu ijoollee qabatee dubartii qabatee lafa akkasii deemuutti murteessee seena. Maraafu boreeroo wal geessan jarri kun hin deebinuu deebii jedhu yoo fidan maal gootu.
Boroma murteessineef iyyuu falatti ilaalle. Waama lafa jirutu uumama malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin kan kennamu hojjennoo isaanii irratti hundaa'etu waan ta'eef kana amma kana seengessuudhaaf.
Egaa mee jarri kun hin deebi'an iyyuu jedhamu. Sana booda maal godhaa fi waajirri qonna.
Amma jarri danda'anitti kan lafa qubannaa argatanitti kennuufiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame boorri misoomaa diriiree fi akka isaan qubatan gochuudha kan. Amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana ta'a kan jedhu haala adda addaa haalli itti dha'amu rakkisaa ta'uu danda'a.
Garuu investorotaaf sagaarii kennanii nuyi caffee bishaanitti nu deebisannee dhuumu.
Investariin naannoo isaanii jirus hin jiru. Qonnaan bulaadhaaf wanti qusatamu hin jiru. Ammallee qonnaan bulaa abbaa warraa kuma tokko ta'u lafa barbaannee baranaa uffinnee jirra. Jarma kana keessa harargeema keessa. Jara rakkoo dhiibbaa geessuudhaaf wanti godhamaa hin jiru.
Jara keessaa kumi tokko inni isin jettan kun maaliin filataman?
Rakkina isaan keessa jiran garaagartummaa rakkoo isaa keessa jiran kan lafa hin qabne homaa hin qabne hojjetanii jiraachuudhaaf kan rakkatan dursinee kan amma dhukkubsiifne jechuudha. Jarri kun immoo lafti hektaarri lama lama kennameefii ture lafichi rakkoo qabaadha amma gaaffiin jiru malee waa'ee rakkoo lafa dhabnee miti waan ta'eef kan dura lafa hin qabneef furmaati dursee kennamuu qabuudhaan.
inni lafa argatee harkatti kan hin taane ta'ee fi inni hin argatinaa fi addaddummaa saba daanatti hin fakkaatu maraafuu warri gara finfinneetu deemanii amma jimmarra jiran kun lakkoofsaan meeqa ta'u.
lakkoofsa isaanii kana kan jedhu hin qabu ani garuu namni lafa fudhatee iddoo sana keessa jiru nama muraasa. Nama Jechuun baay'eedha jarri kan qubate gara keessaa gara tokkoodha kan gara jimmaatti dhufe waan ta'eef gara abbaa warraa dhibba lamaan ta'u yaada jira. Tilmaama ijaati ani kan ilaale ijaan ilaale lakkoofne kanadha kan jiru ati jaallanna.
aangawoota Oromiyaa achitti argaman akkasumas bulchiisa aanaa dambiif kanneen biroo dhaqqabuuf yaaliin goone hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. An jaallannee gammadaatiin dhagaatti.
Dhaggeeffatoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama ta'ee jira. As Waashingten diisiitti immoo waareerra daqiiqaa eh, sa'aatii tokkoof daqiiqaa shantamadha. Qophiitaa nuti jenna. Qophii fayyaa. Jaarmiyaan Haaraan waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa jedhame walga'ii hundeessama isaa sanbataaf dilbata dhufu kana magaalaa Chikaagoo keessatti geggeeffachuuf qophaa'aa jira. Qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an Dr. Masiin Ittaanaa jaallanneen asoobsistee jirti.
Kaayyoon isaanii guddaan ogeessota fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu beekumsa adda addaa qabnaa, dandeettii adda addaa qabnaa, qabeenyas qabnaa. Kanaaf akkamittiin uummata keenya isaa nu barsiisa kana deebinee gargaarra. Nuti biyya alaa keessa jiraannu nama Oromaa yoo gargaara. Akkamitti uummata keenya karaa fayyaa biraan dhaabbannu kan jedhu yaada akkasiitu ka'e jechuudha. Karoorri keenya inni jabaan biyyatti hojjechuudhaaf karoorfanne haa ta'u iyyuu malee biyya alaattis waan itti yaadne jira. keessaayonni jajjabaan qorannoo fayyaa gaggeessuu fakkeenyaaf akkamitti uummata keenya miidhaa jira akkamittiin dhukkuba kana ittisnaa akkamitti tajaajila barnoota fayyaa laachuu tajaajila tolaa yookaan mishin tiriippii tokko tokko qopheessuu jaarmaalee fayyaa tokko tokko jabeessuu fakkeenyaaf lafatti ogeessi fayyaa leenjifaman gargaarsa barbaachisu gochuu leenjii barbaachisu gochuu akkasumas immoo ijoollee warra waa'ee fayyaa barachaa jiran jajjabeessuu isaan kana keessaa waan baay'ee keessaan tokko tokko tuquu yaale kaayyoon keenya inni guddichi fayyaa uummata Oromoo fo- fooyyessuudha jechuudha. Hirrina jiru sana guutuu kaayyoon keenya inni fagoo immoo gaa uummati keenya karaa fayyaa uummata warra dhihaa bira akkamitti gahaa kan jedhu jechuudhaaf jechuudha. Amma ga- gara waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa dhaabuutti nu geessaa jira jechuudha.
Warri biyya alaa keessa jiran jechuudha.
yaada isaa ta'e waggaa fura ta'u iyyuu malee waan tokko tokko kan hojjenne keessaa kan akka fakkeenyaaf gargaarsa battalaa yookaan emergency service yeroo Oromo Saakal Federation North American yeroo asitti godhatu tuuta tokko dhaabnee achitti kubbaa yeroo taphatan namoota miidhaman gargaaraa turre jechuudha. Namoota tokko tokko gorsaa turre akkamitti wal qindeessinee wal qabannee kaana kan jedhu irratti mari'achaa turre jechuudha waa'ee fayyaa laachise. Garuu biyya alaa kana keessatti warri jirru waa tokko tokko waan hojjennu jira barnoota fayyaa afaan Oromootiin kennuu mala ittiin tajaajila fayyaa kana baratanii dhufanii asitti atamitti biyya kana keessatti eh, qubatu yeroo qubatan irratti nama adii argatu atamitti milkaa'u yookaan successful ta'u kan jedhu illee gorsa adda addaa kennuu tajaajila eh, wal gargaaruu wal gorsuu kan akkas akkasii jira jechuudha.
Yeroo baay'ee Dr. Masfin dhaabbattoonni gama ogummaa fi bifa adda addaan hin dhaabatu. Garuu yeroo hanga tokko mul'atanii kan dhabaman ta'u inni kun isiniin isin yaaddessine attamitti ilaaltu.
dhugaatii anus kanamatti yaadnee jirra maaliif yeroo baay'ee organizeeshinii yookaan waldaan dhaabbataa erga dhaabbatee booda immoo jiruu irra nuuri yeroo baay'ee funkshinal hin ta'u kana hanqisuudhaan nuti baay'ee qopheeffannee jirra seeraa fi seera keenya kan ibsu maal gochuun akka namni nurra jiru funkshinal akka inni ta'u akka inni jiruu irra oolu akka inni jiru mul'atu hojjetu akka ta'uu fi akka gaarii irratti hojjechaa jirra amma walga'ii nuti godhachuuf deemnu kunillee maree guddaa siyaas taasifnee namoota warra dandeettii isaaniif yeroo isaanii dabarsanii uummata isaaniif kennuudhaaf komit ta'an isaanii walitti qabuu deemna jechuudha. Dhaaba hojii hojjetu akka gaariitti eh, qindeessee waa hojjechuu waan danda'u waa tokko karoora baafatee hojjetu dhaabuudhaaf deemna.
Egaa akka sagantaa qabdanitti isin ogeessonni qaamaan biyyatti argamtanii waan dandeessan gargaaruu moo alumaa alatti waan barbaachisu dhiyeessuudha?
Kan hundumaayyuun goona tokkoffaa nuti asitti walitti dhufnee haasofna jechuudha karaa kamiin haala kamiin gargaaruu dandeenya. yeroo nuti barbaachisutti achi deemnee tajaajila fayyaa kennuu dandeenya tajaajila tolaa kennuu dandeenya dhaabbilee fayyaa kan akka hospitaalaatti tajaajila fayyaa tokko tokko ijaaruu dandeenya namoota achi keessa jiru barsiisuu dandeenya as teenyee fi immoo teknooloojii adda addaa kana biyyatti dabarsuu dandeenya amma bara sanaa intarneetitti jira dana hospitaala nuti taa'ee achitti achiinii isa biyya jiru sana wajjin haasa'uu nan danda'a dhukkubsataa sana ilaaluu nan danda'a mallattoo yaadaan qabu kennuu nan danda'a jechuudha. garuu immoo hunduma isaa hojjenne karoora baafannee jirra. Keessumaayyuu kanaan dura warri baay'ee akka gaariitti waa hojjetamuu danda'uusaa nuuf mirkaneessanii akka obsee luboo fa'aa obsee taaddasaa luboo kan jedhamtu neersii kan taate baay'ee hojii guddaa hojjechaa jirti. Akkasumas dooktar guddataa inni kaasu waan inni gochaa jiru baay'ee nama gammachiisa. waan akkas akkasii hojjechuu dandeenya jechuudha.
Kiliinikoota biyya keenyaa keessa meeshaa asiisa salphaa ta'an garuu kiliinikoonni biyya keenya keessa jiran kan isa hin qabnellee jiru namni tokko qophaasallee guutuu waan danda'u jechuu kooti isa akkas akkasii irratti mul'ata maalii qabdu.
Ogeessota fayyaa hedduutu jira doktoroota qofaatu hin taane neersuutu jiru faarmaasistootu jiru laaboraatoorii teeknishaanii kan hojjetan jiru. saayintistootu jiru waa'ee qorannoo fayyaa kan geggeessan jiru kun hundumtuu walitti dhufne yeroo mari'annu akkamittiin waan barbaachisu tokko tokko fakkeenyaaf kan akka tamma maqaa dhoofte kana biyya keenya waan hin jirre kan akkamitti asii immoo walitti qindeessine gara fuulduraatti biyya keenyatti erguu dandeenya kana akka haala qindaa'een goona jechuudha namoonni tokko tokko kanaan dura kan goone jira anis parsonaali kan hin gochaa ture jira gargaarsa tokko tokko kan hin godhe jira garuu immoo akka wal qindoo fi wal duukaa yoo taane waan guddaa hojjechuu dandeenya siistamii yookaan immoo caasaa wayii yoo diriirsine karaa fayyaa kana waa tokko impaakti yookaan hanga tokko gargaaruu dandeenya kan jedhudha yeroo baay'ee yeroo hin deemee ilaalu hospitaalota kiliinikoota baay'ee kan nama gaddisiisan jiru tajaajila fayyaa ga'aa miti kan isaan kennaa jiranii barnoota isaanis haa ta'u meeshaan isaan itti gargaaramanii baay'ee waan nama quusu miti jechuudha kanaaf gara fuulduraatti nuti kanarratti yaadaa jirra jechuudha.
waan kana biyya keessatti hojjechuuf yeroo karoorfattan biiroo fayyaa oromiyaas haa ta'u ministeera tajaajila eegumsa fayyaa kan itiyoophiyaa wajjin hariiroo hamma tokko qabaachuun dirqama ta'a isa kanatti yaaddaniittu.
Ni jira nuti qaama kamii wajjin iyyuu uummata oromoo fayyaa uummata oromoo irratti kan hojjechaa jiru wajjin hojjechuudhaaf sadii qabna nuti dhaaba siyaasaa miti dhaaba ogeessa fayyaati garuu erga dhaabi kun erga hundeeffame booda. qabannee jechuudha kan isaan approach gochuu dandeenyu malee amma akkasumatti qilleensa irratti utuu nuti hin gurmaa'in biiroo eegumsa fayyaa oromiyaas haa ta'u ministeera eegumsa fayyaas haa ta'u isaaniin qunnamuu hin dandeenyu garuu gara fuulduraatti waliin akkamitti hojjennaa akkamitti nu gargaaru kan jedhu irratti mari'achuuf deemna.
Walga'iin kun yoom gaggeeffamaa eessatti gaggeeffama?
Walga'iin hundeeffamu waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa kun kan inni gaggeeffamu dilbataa fi sanbata caamsaa kudha sadii kudha afur bara kuma lamaa fi kudha torba kan gaggeeffamu magaalaa shikaagootti gaggeeffama meedikaal distrikt kan jedhamu iddoo daawuntaawanii hoteela meeriyaatitti gaggeeffama biyya adda addaa kan akka ameerikaa kaabaa yuunaayitid steets kaanadaa awurooppaa awustiraaliyaa afrikaa iddoo heddumaarraati namoota fe'amanii jiru uummata keenya maal gumaachina kan jedhu walitti mari'achuuf deemne dhaamsaan qabudha walumaa galatti jabaannee hojjennu uummata keenya gargaarru walgahii keenya kanarrattis immoo dhuftanii akka hirmaattanii abdii qabnaa jedha.
Dooktar Masfin Ittaanaa hedduu galatoomaa.
Atis fayyaa ta'e.
Qopheen fixuu jirra amma mataa oduu deebi'ee sanitti maakorii guddaan addunyaa kan rakkoo Somaaliyaa irratti maratu Landanitti taa'uu jira. Itti gaafatamaan guddaa tokkummaa mootummoota Antooniyo Guterres horii Somaaliin qarqaaran doolara biliyoona dhibbi sagalii gaafachuuf jira. paartii biyyi bulchituu fi paartilee mormituu kaa'ee garii waliin hojjechuu danda'an ajandaa waliin qabaachuu danda'an irratti koree hojii tana hojjettuuf yayyabatanii taatu ulaagaa ajandaa irratti waliin galiin ammattuu jakdansaa jabeessanii hojjechuun dhibaa jedhanii mariitti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka oduu ammaan tan argachuu jirrutti ji hedduun durattu daayireektar FBI biiroo qorannoo federaalaa Ameerikaa jechuu Jeems Koomee hojiirra gussuuf itti hadhaa waan hedduun hedduu dubbachaa ture jedhan taatullee warri Tiraamp waliin hojjate jedhutti Koomeen hojii dadhabeef hojiirra gussan malee waan dhibiif miti laafinni isaa kan jedhan kun ammoo dhiyooyyuu itti akka malee tammaachaa dhufe humtaateefuyyuu bulchoota Ameerikaa tana maaliif akka irraa hojii gussan qorachuutti jiran. pireezidaantii ameerikaa doonaald tiraampii fi ministeerii haajaa alaa raashiyaa sergeey laavroof kalee ameerikaatti wal mari'atanii akka oduu himaan pireezidaantii raashiyaa jedhutti mariin tuniin akka dansaa faayidaa qabdi wamedduu dubbatanillee akka ministeerii haajaa alaa raashiyaa gaazexeessotatti himatti ammoo hariyyummaan ameerikaaf raashiyaa hinumtolti taatullee ammallee waan hin tolin hedduutti jira mataan oduu kakkanuu.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan bor walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna.